ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu ntara ya kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu ndabaramukije inshuti banywanyi ba radiyo ijwi rya amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba kuri uyu wa gatanu abavugizi b'inzego n'ibisata bya leta y'u Burundi batangarije abarundi ko umubano w'u rwanda n'uburundi ugenda urushaho kuba mwiza impamvu yaba ari iyihe leta y'uburundi yaranezerewe n'iyo ngingo iyo ngingo yabaye inyuma y'aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ubunari makungu agize urugendo mu gihugu cy'u rwanda akabonana mugenzi we w'u rwanda bigaragaza yuko ibyo umushikiranganji yaganiriye na mugenzi we batayaganiriye amasigara cyicaro uwo ni umupfasoni sonia ines niyubahwe umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu burundi leta zunze ubumwe za amerika itangaza ko abantu barenga magana abiri bishwe abarenga mirongo itatu baranyuruzwa mu burundi mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri bazize ibyiyumviro byabo perezida mushya wa niger mohamed bazoum yarahiye imirimo uyu munsi mu murwa mukuru nyama abarezi bo mu nkambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bahangayikishijwe na bamwe mu bana b'abakobwa bata amashuri abanza bakajya kwishingira izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi perezida mushya wa niger mohamed bazoum yimitswe uyu munsi mu murwa mukuru niame mu mutekano wakajijwe cyane thomas kamirindi nibyo atubwira perezida bazum yarahiye iminsi ibiri nyuma y'igitero cyaburiyemo cya bamwe mu basirikare b'ingabo z'igihugu bashakaga guhirika perezida ucyuye igihe mahamadu isufu uwari uyoboye ako gaco ufite ipeti rya kapitene yaratorotse kugeza n'ubu aracyashakishwa umuhango kandi warimo abakuru b'ibihugu cumi na bitatu byo muri afurika y'uburengerazuba n'iyo hagati na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubufaransa bwakoronije niger jean Yves Le Drian niyo mpamvu umutekano wari wakashijwe cyane mu murwa mukuru wa nigeri niyame umujyi wari wuzuyemo kandi wagoswe n'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu polisi y'igihugu n'indi mitwe y'abasirikare b'intarumikwa bibaye ubwa mbere mu mateka ya niger ubutegetsi busimburana hagati y'abayobozi babiri bitorewe n'abaturage kuva yabona ubwigenge mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu niger yabayemo kudeta za gisirikari enye abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bahuriye mu itsinda ry'ibihugu bigize umuryango g7 basabye ko ingabo za eritrea ziva mu karere ka tigre gaherereye mu majyaruguru ya etiyopiya inkuru mugezwaho na timo ishimwe mu nama yabahuje yabereye i berlin mu budage abo baminisitiri basabye impande zose kurinda umutekano w'abaturage no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga aba baminisitiri b'ubwongereza kanada ubufaransa ubudage ubutaliyani ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi basabye ko ihohoterwa rirangira nyuma hagashyirwaho inzira ya politiki isobanutse neza kandi yuzuye yemewe n'abanyayetiyopiya bose harimo n'abo muri tigreya mu itangazo bashyize ahagaragara abaminisitiri basabye ko habaho amatora yizewe ndetse hakanabaho inzira yo kwiyunga mu gihugu bagaragaje kandi ko bahangayikishijwe cyane na raporo ziherutse gukorwa ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa cya muntu muri tigreya itangazo ry'aba minisitiri b'itsinda rya g7 rije rikurikira iryari riherutse gutangwa na minisitiri w'intebe wa eritrea isayasi afoleki rivuga ko ingabo z'igihugu cye zizava muri tigreya intambara yo muri tigreya imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi abatari bake nabo bamaze kuvanwa mu byabo ubu abaturage barenga miliyoni eshanu bahatuye bafite ikibazo cy'ibiribwa amazi n'imiti muri tayiwani impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu mirongo ine n'umunani thomas kamirindi abafitiye iyi nkuru iyi gari ya moshi yavaga i tayipe umurwa mukuru wa tayiwana yerekeza mu mujyi wa tayitunga mu majyepfo y'igihugu impanuka yatewe n'ikamyo yanyereye igwa mu muhanda noneho gari ya moshi iza yihuta irayitikura gari ya moshi yari itwaye abagenzi magana ane na mirongo cyenda na batandatu barimo ijana na makumyabiri bari bahagaze babuze imyanya yo kwicaramo benshi ni ba mukerarugendo n'abandi batari bake bari bagiye muri wikendi ndende yo mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane abantu mirongo itanu bapfuye barimo n'umuderevu abandi barenga ijana na mirongo ine na batandatu bakomeretse leta ya tayiwani ivuga ko iyi mpanuka ari yo mbi cyane mu myaka mirongo itatu ishize iheruka mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe yahitanye abantu mirongo itatu ibihugu by'ibihangange na irani bari mu biganiro vivienne muri autriche bavuga ko biteguye kwakira leta zunze ubumwe za amerika iramutse yemeye kugaruka mu masezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu inkuru nayo mugezwaho na thomas kamirindi uyu munsi bambasaderi b'ibihugu biri mu masezerano ku kibazo cya nukiliyeri ya irani ari byo irani nyine ubushinwa ubufaransa uburusiya ubwongereza n'ubudage hiyongereyeho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi bakoze inama ku ikoranabuhanga i Vienna mu itangazo bashyize ahagaragara irangiye bavuga ko bafite ubushake bwo kugumishaho aya masezerano y'ivyen yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ategeka irani guhagarika gahunda yayo ya nucleaire kandi ko baganiriye no ku ngamba zo kuyagaruramo leta zunze ubumwe za amerika yayavuyemo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bavuga kandi ko bazasubukura inama yabo ku wa kabiri w'icyumweru gitaha leta zunze ubumwe za amerika nayo izohereza intumwa ivyen ariko ntibazabonana n'abayirani minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa irani abasa arakci yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko badashobora kuganira na amerika ku rwego urwo ari rwo rwose
barakoze thomas kamirindi na timu ishimwe kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu bikomereje mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika leta y'uburundi iramenyesha ko ifungwa ry'ibinyamakuru bitatu by'abanyamakuru b'abarundi bahungiye mu rwanda ari ingaruka y'umubonano hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga kandi byayinezereje cyane ibyo byatangajwe kuri uyu wa gatanu ubwo abavugizi b'inzego n'ibisata by'igihugu bakoresheje ikiganiro cyabo kiba buri mezi atatu inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta bari mu ntara ya Kirundo mu buraruko kuremesha ikiganiro bamabagira uko amezi atatu ashize bishura ku bibazo vy'abanyamakuru n'abanyagihugu kimwe mu bibazo vyagarutsweko ni iyugarurwa ry'ibinyamakuru bitatu arivyo inzamba RP na Renaissance vyakorera ku butaka bw'u Rwanda kuva abanyamakuru bavyo bahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'iturirwa ryavyo bukeye bw'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu uwo mwaka nyene Sonia Ines Niyubahwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko ari imwe mu ngaruka z'inama y'abashikiranganji y'imigenderanire y'uburundi n'u rwanda leta y'uburundi yaranezerewe n'iyo ngingo kandi n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'umunani makungu bwaranezerewe cyane no kubona iyo ngingo igihugu cy'u rwanda cyafashe kuko iyo ngingo yabaye inyuma y'aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'umunani makungu agize urugendo mu gihugu cy'u rwanda akabonana na mugenzi we w'u rwanda maze bagaheza bakaganira ingene imigenderanire yonagurwa hagati y'ibihugu byacu aho murazi ko haciye hakurikira bimwe bimwe byagiye biva mu nzira nko kurekura impunzi z'abarundi zari mu gihugu cy'u rwanda inziti zari zihari zari zarashyizweho zarakuweho maze impunzi z'abarundi zari mu gihugu cy'u rwanda ziratahukanwa ubu naho murabona yuko hashoboye gukurikira indi ngingo yo guhagarika ayo maradiyo yari asanzwe akora yambika ibara igihugu cy'uburundi n'abarundi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'ubunani makungu rero turashima cyane iyo ngingo kuko bigaragaza yuko ibyo umushikiranganji yaganiriye na mugenzi we batayaganiriye amasigara cicaro ariko biriko biraja mu ngiro umufasoni yubahwe yashimangira ko n'ubu ibiganiro bikomeza n'ubu nyakubabwira yuko n'ibiganiro birabandanya hagati y'ubwo bushikiranganji kuko ni igikorwa cya minsi yose mbere uyu hataza kuba inzitizi z'ikiza cya korona virusi haba harabaye n'umubonano wa kabiri hagati y'abahinga bo mu gihugu cy'u rwanda n'abarundi bagejeje gukura mu nzira ibibazo uburundi busanzwe bwaratuye igihugu cy'u rwanda ariko naho izo ntambwe za korona virusi zabayeho turizeye ko tuzoshobora kubandanya buke buke ubushake bwa politike ku mpande zose uko ari zibiri burahari umuvugizi wa leta nawe yamenyesheje yakomeje ko kubona ibinyamakuru vy'ubugarwa ari ikimenyetso gikomeye mu bijanye no kwiyunga hagati y'uburundi n'u rwanda prosper ntarwamiye yanagarutse kandi ku rupfu rwa perezida cyprien ntaryamira yaguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane yemeje ko urubanza uburundi bwashinze burukurikirana kandi ko amashyirahamwe vyega yose yaguma yibutswa nivyo irya ngingo yo guhagarika amaradiyo amwe amwe yahora avuga ibitaruranye ku burundi yahagaritswe ni ingingo nziza cyane leta y'uburundi yarayakiye neza kuko cavyerekana yuko ari ikimenyetso ikimenyetso kimwe mu byinshi cyerekana yuko mu minsi iza imigenderanire izobandanya igenda neza ariko reka tubirindire ni ukugenda buke buke ibyo migenderanire y'ibihugu birafata umwanya ikindi kibazo nabajijwe ni ikibazo nabajije kijanye n'itariki itandatu z'ukwezi kwa kane twama twibuka urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cyane ntajyamiye icyo kibazo cyarashyikirijwe na leta y'uburundi ariko ntikiraronka inyishu itomoye ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafite inzira zicamo za diplomasi n'ubutungane ibihe n'ibiringo ntibyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitebe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu ariko leta ntiyahevye kuko urubanza ruriho abo vyiga barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti izo nzira ziriko zirakurikizwa turindira ikizovamo abavugizi babiri wa leta n'ubushikiranganji bw'imigenderanire banavuze kandi ku migenderanire y'u Burundi n'umwe bwa buraya yari yatosekaye co kumenya y'u Rwanda mu 2015 bemeza ko abahinga b'impande zompi bariko barakorana kandi ko hejuru y'ubushake bwa politike hari n'ingendo shasha mu bijanye n'imigenderanire bimwe mu bindi bibazo vyagarutswe ko muri kino kiganiro vyerekeye abanyororo bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko atanumwe yarakurwa muri gereza mu gihe itegeko rya perezida ribwirizwa kuja mu ngiro rigisinywa mvugizi umuvugizi w'ubushikiranganji w'ubutungane yasiguye ko habanje gukorwa neza intonde no kwigisha abazotaha kugira ngo ntibazoteze umutekano muke mu kibano nayo ku turusho two ku mishahara y'abakozi ba leta n'imishahara y'abakubukuruke yemewe na perezida ndayishimiye yakije mu mabanga ubushikiranganji bubijejwe buvuga ko biriko birirwa kugira ngo bizoshirwe mu ngiro hisunzwe amategeko mashasha eroje urika neza ijwi rya amerika leta zunze ubumwe za amerika zashyize ahabona raporo ivuga ko abantu barenga magana abiri bishwe abarenga mirongo itatu baranyuruzwa mu burundi mu mwaka ushize bibiri na makumyabiri bazize ibyiyumviro byabo iyo raporo itunga agatoki inzego z'umutekano n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko bahonyanze uburenganzira bwa muntu raporo ivuga ko ababangamiwe cyane ari abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu Pierre Cave niyo nkuru arakomeza iyi nkuru ni raporo y'impapuro mirongo ine na zitatu yasohowe n'ibiro bishinzwe demokarasi uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya amerika n'amakungu ico cegeranyo gitangura kivuga abantu bishwe abanyurujwe bakaburirwa irengero abafungiwe ubusa abangajwe n'ababorejwe igufa mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyo raporo ivuga ko amashami yigenga yaharuye abantu barenga amajana abiri bishwe muri ubwo buryo gushika mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze nka bose n'abatavuga rumwe na leta abaharaniye agateka kazina muntu n'abandi boba bagerageza kuvuga ibitagenda neza aha amerika yibutsa ko abantu barenga mirongo itatu banyurujwe bakaburirwa irengero hamwe n'ibiziga vy'abantu vyagiye biratogwa hirya no hino mu gihugu departema ya amerika nticaye hirya no hino itunga agatoke bamwe mu nzego z'umutekano nk'abapolisi abasirikare abagize urwego rw'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe w'umukuru w'igihugu naho amerika itangazwa n'uko abakora ayo mabi badahanwa irashima ko mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze umwe mu nshuti za hafi za perezida evariste ndayishimiye yakatiwe gufungwa imyaka itanu kubera ubwicanyi yagirijwe iyo raporo ivuga ko hari n'abandi bantu bo mu rwaruka rw'imbonerakure bahawe ibihano bitandukanye birimo gufungwa umwaka urenga kubera ibikorwa byo guhonyanga agateka kazina muntu amerika iratera intego uburundi gukomeza iyo nzira kuko kubw'abahinga bakoze ico cegeranyo ukudahana ivyaha nico gituma agateka kazina muntu kaguma gahungabana leta ya amerika iragaruka no ku bwinshi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye mu gihugu iyo raporo ivuga ko hafunzwe abantu barenga igihumbi n'amajana abiri kandi amabohero cumi na rimwe ari mu gihugu afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga ibihumbi bine n'ijana na mirongo icenda n'abane gusa ico cegeranyo kivuga ko ubwo bwinshi bu butuma abafungwa babaho nabi barara ari benshi ahantu hato bakahakura indwara nyinshi bamwe mbere bikabaviramwo ubumuga ndetse bikagora no muri iki gihe cyo kwirinda umugera wa korona iyo raporo yemeza ko ubwo bwinshi butumwa no gufungira abantu ubusa aho abarenga amajana icenda bafashwe muri ubwo buryo mu mwaka uheze gusa abenshi mu bafunzwe leta zunze ubumwe za amerika yemeza ko ari imfungwa za politike kandi ko n'imanza zabo zidakurikiza amategeko ishirahamwe ry'igiteka rivugwa cyane muri iyo raporo ko rikunda gutohoza ku ihonyango ry'agateka kazina muntu rirabishimangira anshere niko yagize atwara rigiteka avuga ko nyabu na amerika yamenye ibitigira ibike ishyirahamwe ry'iteka riremeza ko ari ukuri kwigendera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishyirahamwe ry'iteka ryashoboye gutohoza ku bantu amajana na mirongo itanu na bane bishwe haba abantu mirongo itanu na babiri banyurujwe amazima yongo mirongo umunani n'icyenda baragirwa ibyafura mbi ijana na mirongo ibiri na bane barahohoterwa imwe twita torture n'ubu nyine muri aya mezi atatu yonyine abantu mirongo inani na babiri bishwe aho mirongo itatu n'indwi bagiye batorwa ari ibiziga hirya no hino mu kiganiro cashikirijwe n'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa gatanu leta y'u Burundi yabajijwe ico ishikiriza kuri ico cegeranyo leta yamiriye kure ivyo vyagirije ivyihonyangwa ry'agateka kazina muntu umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ati ibivugwa byose ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ku Burundi ni binyoma kuko igihugu cigenga kandi kidakeneye ugitamika ijambo umuvugizi wa leta nawe Prosper Ntagwamiye yamwunganiye atahubwo mu vy'imigenderanire dukwiye kuzuzanya n'amakungu yongeye ati imigenderanire y'ibihugu n'ibindi ihagarariye ku kubahana kw'ibihugu hanyuma ibihugu bikagirana imigenderanire bose bagira icyo bakuyemo ni uko aho Burundi imana yabuteretse ni hahandi n'ibyo yabuteretsemo ni bwa bundi ariko ku mvura ngira ngo ni ingendo nshyashya y'imigenderanire hagati y'uburundi n'ibyo bihugu igira isure gufata iyindi ntumbero ubuserukira uburundi i geneve mu busuwise ambasaderi tabu renova nawe nyene yaheruka kwiyamiriza ivyegeranyo bisohorwa na oni canke ibihugu gise ko bishaka kwivanga muri politike y'uburundi ati leta iri ku kivi mu kubahiriza agateka kazina muntu biciye mu mugwi w'igihugu rero kubahiriza agateka kazina muntu cnidh turiyamiriza ivyagirije nk'ivyo vy'ibinyoma kandi bifise imvo za politike bigamije gucafuza igihugu no gusamaza amakungu turigenga ntawe ukwiye kwivanga mu itunganywa ry'uburundi bati ntawe ushikiriza akari ku mutima dufise amaradiyo mirongo itanu n'icenda amateleviziyo indwi n'ibindi binyamakuru vyandika byose bikora vyigenga kandi n'ivyugawe leta iri mu biganiro kugira ngo bisubire gukora hari amashirahamwe arenga ibihumbi umunani yigenga n'amakoperative y'abanyagihugu arenga ibihumbi bitatu ku bwinshi bw'abanyororo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane cynthia oriri yakoze yibukije ko umukuru w'igihugu aheruka guha ikigongwe igice c'abanyororo bose bari mu gihugu umugwi wa oni ukora amatohoza ku burundi nawo nyene uheruka kwemeza ko agateka kazina muntu kabandanya guhonyangwa muri ico gihugu iyi raporo ya leta zunze ubumwe za amerika yanura inzego z'igihugu kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu demokarasi n'akazi pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje urugamba rwo kurwanya ikiza cya covid cumi n'icyenda rurakomeje hose ku isi ibihugu byateye imbere bimaze gutera intambwe zifatika mu gikorwa cyo kurinda abanyagihugu babyo biciye mu gukingira benshi ese ni izihe ngaruka iki cyorezo kirimo kugira ku bukungu cyane cyane ku mugabane wa afurika mugenzi wacu fidel niyongabo avuganye na kome konakuze yanonosoye ibyerekeye indwara zandura cyane cyane iz'ibyorezo bita maladi epidemique mu gifaransa ari i buruseli mu bubirigi hamwe na professeur gilbert hamwe na professeur gilbert niyo ngabo wigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza y'uburundi batangira bavuga ku buryo urugamba rwo kurwanya covid cumi n'icyenda mu mahanga rwifashe muri iki gihe turabanza kumva dr kome konakuze
umuntu agiye kubiraba nk'uko umuheje kubitanga mu ntangamarara hariho ibihugu biriko biratera intambwe bijya imbere hakaba n'ibindi usanga mbere umenga nta n'ivyo biyumvira gushyirako n'ibuye ry'umushinge ntibaranatangura hakaba n'abandi bari hagati na hagati ibyo bivana n'imbo nyinshi aha twovuga nk'ibihugu usanga aribyo byikorera nk'izo nshansho usanga mbere byigiye imbere rwose ugiye kuraba nk'abamaze gucanshwa mu bihugu twovuga nk'uburusiya nk'ubushinwa ibihugu nka leta zunze za amerika mu bihugu nk'ubwongereza usanga ibyo bihugu biri imbere cyane hakaba n'ibindi rero byaciye bifata iya mbere mu bufatanye bijya twita ubufatanye hagati y'ibihugu twovuga nk'ibihugu nka za israeli cyangwa emirarabi cyangwa za bahrain usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo n'ibindi biriko birakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa covax rwa oms ni ibyo niko bimeze mugabe ico nokubwira nuko ibihugu byose ubu hariyo intambara y'uko injano zidakwiriye twovuga ngahantu nk'ibihugu by'i burayi birazirondera bikazibura kuko ayo malaboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito rero ico ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu abahawe ikirangaminsi cyo kuja gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo ncanjo baracererwa ubu ubu haraheze nk'amezi abiri hari gucererwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi mwarumvise yuko n'ubutaliyano bwigeze gufata inshanjo zigiye mu kindi gihugu barazigumya baraziha nguvu usanga rero bazirondera hasi hejuru ni nayo mpamvu kumbure n'ibyo bihugu bikenye bitararonka kuko aharabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronse nta kuzishora hanze by'amafaranga kandi nabo bashizemo amafaranga kugira ngo bihutishe kuronka urwo rucanco urakoze ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandaga ibitigiri binini by'abanyagihugu bavyo ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegerezwa kwigwanako muri ico gihe bitabaye hari abitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije k'uwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ivyo bihugu bizoba bitunze bimaze guca abanyagihugu bavyo mubibona gute ego nk'uko tubizi iki ni kiza cy'isi yose rero nk'uko babivuga abantu baravuga ati nobody is safe if everyone is not safe bavuga bati nta muntu n'umwe azoba avuga ati jewe ndakinga ndikingiye ico kiza mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe agomba kwikingira kugira ngo ico kiza kihabe rero iyo uko tubibona bavuga yuko uwufise ivyo abiha uwundi abanje kubyiha ntawe uja kugaburira uwundi nawe adahaze reka turabe ko bahabwa hanyuma turabe ko hari igicikako baduhe mugabo urumva twe tuba twarindiriye kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduga muri ivyo bihugu bikaduga cane gusumbya mbere n'umwaka uheze rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye hanyuma hakagwizwa ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari mu mafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga bitunganye aho bizokwakira izo nshanjo ni ukuvuga aho babika inshanjo kuko bazi ko hategerezwa kuba hakanye hanyuma bakagira ingene bazozitanga iyo abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba bazoba babikorako ivyo bikorwa rero numva hariho integuro yo gukora izo nshanjo hariho integuro yo kurondera kuzitanga hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu uwo ari we wese arukeneye tuze kuri professor gilbert ku bijanye n'ubutunzi iki kiza caragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere naho ivyo bihugu bifise uburyo buriko biragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushira amafaranga mu butunzi bw'igihugu ku bijanye ibihugu bikenye byari bisanzwe bicumbagira nko muri afurika kaho ibintu ngira byarabinyutse mwobidusigurira ingaruka y'iki kiza ku bijyanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikennye na afurika murakoze icyo n'umuntu yobabarira ni uko ado muzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifite uburyo buke mu buryo buke rero ushyiramo n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho ni ukuvuga yuko byabahaye nk'akarorero mu burundi murabona ko ari igihugu kidasanzwe gishyira ku mabahari ntigishyira ku kivuko bikora bikuru hari abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze bari muzi ko abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri tanzania canke mbere no muri congo hari n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu buganda ivyo ugiye kubiraba uza gusanga ari ibintu vyagiye birahagarara noba nk'akarorero ufashe nko muri mu burundi muri komine butimbuza he bujumbura hafi ya uvira no gusanga abantu benshi basanzwe babayishijweho n'ubutunzi no kuvuga yuko kudandaza ivyo bihagaze no kuvuga yuko hari abantu benshi uzosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza ico ni kimwe kigira kabiri naho nuko umuntu agarutse ku vyerekeye ico kiza nuko ibihugu vyitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye nk'uko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kwikingira bikwiye kugura nk'aya mavakisi nk'uko babivuga mugabo ico ni umuntu yongera ko gusa nuko ikiza nticyateye muri afurika nk'uko cyateye ahandi imana yadukingiye ntitwaterwa kuko twabonye mu bihugu by'ubutaliyano cyangwa muri amerika mugabo ikiza ko kikiriho mu kirere nuko yuko abantu baba bakeneye by'ukuri gukingirwa rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cyitwa yuko batangiye kugihagurukira ku mwaka w'ukwezi kwa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi na cumi n'icyenda cyatangiye gutera mu bushinwa ariko ugiye kuraba mu bihugu by'uburaya cyatangiye kukimenya mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu k'umwaka wese mu bihumbi na mirongo ibiri ni ukuvuga yuko rero bigoye gutanga igiharuro cegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege abantu batagenda kurangura mu bihugu zahana imbibe ariko ikibabeshejeho ni ibintu basanzwe badandaza canke basanzwe bakora mu gihugu hagati ni ukuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbu uzogabanuka kuri ibi bice ibiharuro bimaze gutangwa na leta y'uburundi biciye mu bushikiranganzi byerekeye imigambi ya leta ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko ni nk'ibiharuro ushobora kuba ati bizogabanuka ku bice bibiri cyangwa bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kizohera tumaze kuvuga yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose ni uko bizogabanuka ntizoba nk'ibintu bisanzwe murakoze yego mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze cyane cyane mu bihugu turiko turavuga vya afurika ibisata cyane cyane bisa ariko birasinzikara nivyerekeye biye byo kwakira ingenzi yaba nk'ivyo ku kivuko canke ku kibuga c'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni nziza urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero ico gica gifatana n'icerekeye amazu y'uburiro kubera umuziki w'abanyamahanga benshi iyo baje baba basanzwe ari kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi ni ukuvuga yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibisata by'uburiro mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko n'aho bimeze gutyo mu gihugu hagati buno babona ko hariho iki kirere cyagenze neza umwimbu byerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison a canke urabona ko hari nk'ibiterwa byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushika naho leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera ni ukuvuga yuko hari igisata kimwe muzosanga cyarasizikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi mugabo igisata cy'uburimyi cyariyongereye kubera umwimbu n'ifumbire Burundi byagiye biratubuka murakoze murakoze tugaruke kuri Dr Com mu gihe urugamba ruriko ruraba no muri bihugu biteye imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga hacara abantu bagifise amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nkangaha muri Amerika igice kitari gito c'abanyagihugu ndibaza nangaha iburaya ko hariho abantu nkabo benshi baravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafise ivyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi vyiyumviro vyabo ico ntimubona ko ari ikibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere abantu bose badacandazwe ntibizotuma uwo mugera ugenda yego cyane ko kirimo mu bintu bihanze kurwanya icyo kiza kuko imyemerere y'abantu ni ukuvuga ufatiye ku byo bemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo canke incanco zisanzwe haba i burayi canke ahantu aho muri amerika hariho abantu bavuga bati incanco ku mwana wanje canke ku mubiri wanje ntibishoboka ni ukuvuga hariho n'ibintu bita ngaha ngo regroupe antivax zirahari ziri ku isi yose zari zisanzweho mugabo rero ibi ntibitangaje kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishasha gitera amakenga kandi birumvikana rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise cyangwa ayo mashyirahamwe cyangwa ayo madini inshuti z'ijwi ry'amerika ni kuri kiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri biganiro aho baherereye hose n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma fatuma karara arimase niwe wegeranyije amajwi ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubaseze tubifuriza amahoro mwese n'amahirwe